ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mushobora kandi no kutugezaho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaz gmail akadomo komu hano muri studio ya karindwi injiniya canga ari ku buhanga bw'ibyuma fasil gabeho ari ku bugenzuzi bwa porogaramu naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turabasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga none turi kuwa gatandatu tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda murabimenyereye rero ko uyu munsi ijambo ari iryanyu muduha nimero zanyu tukabahamagara mukadusangiza amakuru y'aho muri cyangwa mukagira icyo muvuga ku yo twabagejejeho muri iki cyumweru dusoza ni nako kandi tugenda tubahitiramo indirimbo zibafasha kuruhuka kuri wikendi uyu munsi iyo duheraho ni bisetsimandwa ni indirimbo y'umuhanzi gihanze yisangije ijwi ry'amerika kimwe n'izindi nyinshi ategura gusohora mu kwezi gutaha muri alubumu ye nshya yise itsimbiro gihanze ni umuhanzi usheshe akanguhe w'umunyarwanda wabyirukiye mu rwanda indirimbo ze ziri mu kinyarwanda cy'umwimerere ubuvanganzo bwe bushingiye ku muco w'ikinyarwanda agakunda inanga z'abahanzi bo hambere ari nabo avomaho umwimerere w'ibihangano bye bisetsa imandwa imwe mu ndirimbo ze ni indirimbo ishushanya ibyo mu myemerere ya kinyarwanda bita imihara cyangwa imbyino z'imandwa ivuga ku muntu abanyamuhango bamurikira inzira igana ku ibanga ry'imandwa mu kubaza imigendekere y'ubuzima bwe muri iki gihe n'ikizaza akabaza ababona ibitagaragarira amaso niba zasetse abanyamuhango nabo bakamusubiza bati yego zasetse mu ndirimbo ishingiye ku myemerere ya kinyarwanda yo hambere reka gihanze atubwire bisetse imandwa
iyi ni imana y'abasundi na kibanda isi yasetse rwego rwinjira mu maro sinzi umusana n'ubushariro ngiriza u rwanda n'abanyarwanda ngirizaga n'imiganda soboko uwera ni njyewe n'impamvu maze imitima ng'igicumbi uwera w'imana nkwambare ndirukanye rwamukambanya mukanya mu gutabara nzura umugabo urwandikika n'inzoka n'inzogoma ndi umwangange w'umwanga guhunga wa ndoba ndihikwete wikwete kunyaga no kuronga ndi inkoko itarari inkumi n'inkota itarari inyama nyamwishyuka umurara neza umuramuka neza umuhata umuhora ibwabo mudaharurukwa gake katarari impundu yo kataronga ikarabara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc umuhanzi gihanze muri bisetsa imandwa ati imandwa yanjye yasetse ni muri alubumu nshya agiye gusohora yitwa itsimbiro nabibabwiye rero ku murongo wa telefone tugiye gufungura dutangire kwakira abanywanyi b'ijwi ry'amerika mutugezeho ibitekerezo byanyu dufite abantu batatu dufite angeli nosa na gaspar reka duhere kuri angeli ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane amakuru amakuru angelique ni meza ye urahagana he
ni muhanga amakuru y'umuhanga di
amakuru ni meza imvura igiye kugwa imvura igiye kugwa haracyaba ubugari ariko buryoha eee ubugari buraryoha byatari buragura make nibyo ni aho ngaho ubu
Ii, ubu ni magana n'uburyoshye nyine Eh, eh, eh, uzi ko watuma mva aha ngaha n'amaguru nkahita nza kuburya di
Ii,
Eh, angeli nuko rero tubwire icyo wenda kugeza ku banywanyi b'ijwi rya amerika ni iki
icyo nababwira twebwe inaha hari agashya nyine hari umusaza n'umukecuru bakoze ubukwe bafite imyaka mirongo cyenda ndahira umusaza ye iyi basezaniye mu rusengero bari basanzwe babana se cyangwa umwe yabagukwe n'undi akabukwe
umwe yabagukwe n'undi akabukwe Eh, noneho umwe yaragiye arambagiza undi aratereta bisanzwe biriya by'abajene bicamo noneho ba- bakora ubukwe nyine Ii, uyu munsi basezeranye imbere y'imana ubwo aho ngaho i muhanga babyakiriye gute ego ko ni agashya ni ibintu bitangaje Mm, bwitabiriwe n'abantu benshi si ubwo bukwe
cyane abantu bari no hanze
buriya se simba ngira ngira ngo ni imbaraga z'urukundo zimwe tujya twumva
aha ni imana yateje imana ye nuko nuko urakoze angelique
eee za kamera zahageze za kamera zirahari
eee Eh, n'abanyamakuru baje bamwe na bamwe urumva ko nawe nawe urumva nyine ubigejeje ku ijwi rya amerika ubu ngubu bi- biratambutse ku isi hose
eee ubu ku isi hose ubu mvugiyeho Eh, cyane rwose ubu barakumva ariko unagize neza kutubwira iby'urwo rukundo rw'abantu bafite imyaka mirongo cyenda urakoze ugire umunsi mwiza
eee na- murakoze Ye. ku murongo wa telefoni twakire na inosa
yego ndabumva amahoro cyane mushinga ntahe
yego turashima Eh, urahagana hehe inosa
ni ba mugisagara cya bujumbura mu kanyosha ngwiki none
yego mureke icyo mbona kibonekeje tumaze iminsi tubura amazi hano mu kanyosha kandi twumva yuko korera igi korera yahateye tukabaza ati none ko amazi aza akamara amazu atandatu nk'ubu atamazi dufite tunyone ubona bizogenda gute
ibyo murabibaza abashinzwe se kubagezaho ayo mazi
ibyo turabibaza nabo nyine bakavuga ati ntacyo bazi ingene bigenda nabo nyine niyo gashaka ko tu- ko tubona ko ukwezi guheze tukayabona nk'amasaha nk'atatu
none murababaza bakababwira ngo ntabyo bazi
Eh, turabasaba ababikejwe baka- bakavuga ati nabo nyine babibona uko nyine sinzi gituma
none se ubwo baba babijejwe kandi ntibamenye ima- impamvu abantu batabona amazi ubuse ko numva biri mu rujijo
ariko natwe icyo- icyo dutangaza twa- twama tubona amazi iminsi yose kandi ahandi muzarohererekeriye amazi atwitera akama natwe nyimukanyusa akama akama icyo tugitangaza naho abashinzwe intwaro ku rwego rwo hasi bo iyo mubibabwiye bas- babasobanurira gute
batoza yuko bagiye kubibaza wumva ntikiramenya ingene bimeze Eh, reka twizere ko bazabikurikirana bakabagezaho amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzima
yego nari mfite n'ikindi kibazo harimo umuhungu yakoze urugomero yikoreye urugomero ku muyaga nkuba mba akeneye nk'umuntu yamufasha yumva ubu agaburira nk'abantu batanu turakeneye nko kuza nko kuharaba mukabona ubuhinga yakoresheje hama mukagira icyo mwamufasha cyangwa nawe nyine akisunganya bagaha n'abandi nk'umuriro ukwiye yakoze umuyaga nkuba awukoresheje iki se
Eh, ni ubushakashatsi bigiriye nyine mu mazi kugira nawe ubu ararahurira nk'abantu batanu kugira akeneye nyine nk'abomufasha kugira nawe atere imbere Ara- arabikoreha nk'abantu nk'amajana abiri urabona se inosa umaze kuvuga ko nta mazi mugira none uwo muntu uvuga yayakozemo umuriro ubwo ko- ko numva wagira ngo ntibihura
Eh, umva ni ubushakashatsi nyine yafashe akomera amazi nyine mm, makeya umva rero abuze nka- nk'imashini nini yo kugira arahurire nk'abantu benshi umva twasaba nk- nk'abagiraneza bakaza bakaraba ubwo buhinga yakoresheje akaronka umuyaga nkuba kugira arahurire nk'abantu benshi ubu nko muri kano kanya aramaze guha nk'abantu cumi kandi ba- barakoresha nk'ibitoka umva abuze uburyo hamwe arose nk'uburyo umva byoba bihimbaye kandi byoba ari byiza kuba tuba ku iterambere ngaha ku mutumba w'iwacu none se abashinzwe inzego z'ubutegetsi bashyigikira iterambere ry'igihugu eh, cyane cyane nk'ibikorwa nk'ibyo ngibyo eh, by'umwimerere ntabwo ba- bari bahagera
Eh, ntabwo barahagera nicyo gituma tubivuze namwe mukababwira cyangwa mukaza kuraba ubuhinga yako- yakoresheje kugira kugira nawe atere imbere
Eh, nuko nuko urakoze cyane inosa ugira umunsi mwiza
yegomeye hama kugenda basabe kinone ikiringo ko babahaye kugurura amaradiyo kinone kigeze hece tugakirindiranya igishika kubera ni burundi tutagiye kungurana cyane hehe ntitumva ingene turi kubiterana kubera ibiganiro byacu yewe natwe turacyarindiriye noneho urabizi ngira ngo ko byahumiye ku mirari ko tutemerewe gukorera mu burundi n'abanyamakuru bacu batemerewe ku- gutara no gutangaza inkuru turacyategereje ko ah, leta y'u burundi yazaduhora kugira ngo dukomeze ibiganiro by'ijwi ry'amerika ku murongo wa telefone twakire na gaspar
ah ndakumva cyane Geoffrey Mutagoma komera cyane muvandi
muraho neza urakitsaho
Eh, turakomeye rwose hano mu Bugesera mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Gashora Eh, uri muri gashora Eh, hahandi nyine ni wa umuhungu mukunda kuvugana nyine ku abagize ikibazo cy'amazi yari arimo ikintu cy'icyunyunyu Mm.
ubu ni ukuvuga ngo noneho ubuyobozi bwarabikemuye bimeze neza nta ribi Ah, noneho imana ishimwe rwose
Eh, cyane kabisa ibintu rwose ni uburyohe kabisa ubu ngubu mu bugesera mufite amazi ibintu ni sawa
yewe ni ibintu ni uburyohe kabisa ubu mu- muva kurya ihene zo ku gahembe mugahita munywa amazi meza nta kibazo eee rwose gahembe gashora biryogo kuko nabo barabaga nta ribi
Mm.
ndumva waba ukiyibuka Eh, nda- ndahazi rwose No- nuwa- nubwo nahumiriza na- nahita mpagera uretse se uretse kuba mwabonye amazi ikindi gishya aho ngaho muri gashora ni iki
ok yenda icyo nashimira nk'ubuyobozi bw'umurenge buri nk'uyu munsi tuba twakoze igikorwa cy'umuganda mu rwego rw'igihugu twiteza imbere nyine twikorera imihanda tukajya tuna- imihanda nyine iba itameze neza tukagenda tuyikora n'abatishoboye tukagenda tububakira nk'uturima tw'igikoni nk'imisarane iba yaragiye igwa dore ko tugiye kwinjira mu gihe cy'imvura kugira ngo nibura bitazadutungura bitewe n'uko harimo nk'ababa bafite ubwiherero butameze neza tukagenda tubusana muri rusange Mm.
Ah, ubu ni ukuvuga ngo rero icyo mfite ni nko gushima gusa nshimira nk'ubuyobozi bw'umurenge bw'akagari n'umudugudu kuko bwose buruzuzanya bo bikaba hari n'agashya ko kuvuga ati cyangwa kuba babasha guha abantu batishoboye ibiribwa byo kurya Mm.
akumva ko nako ni akantu k'ingenzi ku bantu bataba bameze neza Mm. nabonye Ah.
muri ibyo bice ariko hatangiye no kuzamuka amazu y'imiturirwa abantu barahubaka rwose bashyizeho imbaraga
Eh, abantu barubaka rwose dore ko noneho pe nta kibazo rwose barazamura bafite ibyo bisaba kuba ufite ibyangombwa nyine kugira ngo uzamure ukabisabira uburenganzira kuko ni byiza ko abantu bataguma muri nyakatsi rwose baka bareka bakubaka nta ngorane
naho mu baturanyi banyu se hakurya y'umupaka nta nta kibazo mubanye neza
mbo urebye hakurya y'umupaka urabona ko nta gashora kuko pe- navuga ko ntabwo navuga ngo ni neza kuko niba nta muntu ujya guhahira hakurya ngo unahahira hakuno urumva nta bintu biba byifashe neza
Mm, ariko turizera yuko bizageraho bigatungana
Eh, reka turabyizera nyine ko bizageza bigatungana buriya nk'ababishinzwe buriya babirimo babirimo buriya twe nk'abaturage nyine turategereza tukumva icyo ubuyobozi butugezaho
Mm. hari umwana w'umukobwa aho ngaho mu rwanda uherutse kuririmba ati ntacyo dupfa iby'isi ni ubusa uramuzi
U- umwana w'umuhungu
umwana w'umukobwa uherutse kuririmba ati ntacyo dupfa iby'isi ni ubusa
eh, eh, nda nkunda gukurikirana indirimbo ziwe uwo mwana w'umukobwa nawe Mm.
ariko n'ibyorezo hese ko ntacyo tuba dupfa nyine nkatwe b'abaturage nyine bumva tuba tugenda twaba tu- nta- twaba tunaharenganira kuko twe ntabwo tuzi iyo biva n'iyo bijya Mm. gasupari rero tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi ry'amerika yego mwamwe kandi murakoze nanashimira kandi nk'abo bagenzi banjye nk'uwo mukobwa mwari mubanjije kwakira ni anje ninde Ange- angelique Eh, eh, angelique nyine nawe kudusangiza amakuru yaho y'aho ngaho h'abantu bakoze ubukwe eh, muhanga Eh, urumva ni amakuru mashya
Eh, reka abasaza bikundanire ngaho rero umunsi mwiza gaspa yego yego kandi murakoze cyane ye ku murongo wa telefone dufite na ronald ronald wakoze kwihangana ikaze mu kiganiro muri sanga ronald ronald ubanza ye- yarambiwe reka twakire claude claude ikaze mu kiganiro muri sanga
Yego yego murakoze amakuru amakuru urahamagara uri he claude
iyo ndi ndi muri kenya Eh, muri kenya hagana hehe
nayirobi amakuru y'i nairobi claude
nayirobi ni meza Mm.
Eh, icyo washaka kugeza ku ijwi ry'amerika
eh, sinakuri- sinakurikiye neza kuva ikiganiro gitangiye Mm.
Mm.
ikiganiro cyo kuwa gatandatu aba ari ijambo ijambo aba ari iryanyu tubaha urubuga mukatugezaho amakuru y'aho muri eh, cyangwa mukagira icyo muvuga ku makuru tuba twarabagejejeho mu cyumweru dusoza nta nsanganyamatsiko yihariye tuba dufite ku wa gatandatu ijambo aba ari iry'abakunzi b'ijwi ry'amerika
yego yego murakoze Mm. ubwo nawe ushatse watugezaho amakuru wumva ushaka kutugezaho aho ngaho i nairobi muri kenya
yego murakoze Eh, amakuru mashyashya nagira mbagezeho Eh, ni amakuru ababaje ariko Mm.
n'ay'umwana mutoya w'imyaka cumi n'ibiri wahohotera
ahohotewe aho ngaho i nairobi muri kenya
Eh, nayirobi muri kenya n'umwana umwe mu mpunzi z'abanyamurenga
ibyagenze bite
umwana muto yarasohotse gisanzwe mu kanya baje gutora umurambi iruhande rw'iwabo mu rugo Eh, bamujyanye kumupima upima umurambo baje gusanga yaranafashwe ku ngufu nyuma yo nyuma babona kumwica
yasohotse ajya hehe se
yarasohotse bisanzwe kubera ubu bari mu biruhuko batigaga Eh, gusohoka mu mu mu, ku- mu rubyiniro
Oh, oya, gusohoka hanze atembera hanze bisanzwe kumwe Eh.
n'uko abana nyine basohoka bajya gukina n'abana
ibyo ni ibintu byari bisanzwe biba aho ngaho muri kenya
moya ntibyari bisanzwe byari bisanzwe ni uguhohotera abantu babakubita bisanzwe ariko iyo yicwa rubozo ntaryo byari bisanzwe
hari abantu se bakekwa kuba barabikoze baba baratawe muri yombi cyangwa bakorwaho iperereza
kubera nyine impamvu zo zo gutinya umutekano umutekano wacu abo bakeka nta nubwo babavuze batinye kubavuga ariko barabafite bakeka
abo bakeka ba nyiri ba nyiri umuntu barabazi bafite abo bakeka ariko batinye kubavuga
none se ubwo gu- nti- bo ntibashobora gufatwa ba- nk'aba- nk'abafatanyacyaha kuko guhishira umuntu ukekaho icyaha nawe uba ukoze icyaha
byose bi- hari impamvu bibitera kuba batinya kuvuga nuko baba ari ugutinya umutekano wabo kuko ntabwo barinzwe mu buryo bwiza bivuze rero ko aho ngaho hari hari ikibazo cy'umutekano muri rusange aho ngaho
aya si ku bantu bose ni ku mpunzi navuga ko ari ku ruhande rw'impunzi cyane perezida w'impunzi aho ngaho muri kenya yabivuzeho iki
Ah, perezida w'impunzi yagerageje kubaza ba nyiri umuntu abo bakeka bamubwiye ko abo bakeka batinye kubavuga ku- kubera gutinya nyine umutekano wabo kuko nabo bashobora kubagirira nabi nyuma yo kubavuga
byaba bifitanye isano se n'aya mataragiti aherutse gukwirakwizwa aho ngaho mu- muri nairobi bavuga ko bazabagirira nabi
Oh, ntawa ntawabihakana ce- se ntawabihakana cyangwa ngo abihamye Mm.
ariko n'ubundi kuva biriya babyanditse n'ubundi hari n'ibindi byagiye biba bisa n'ibyo ngibyo
Mm, none mu- muri migabo kibwo
eh muri muri gahunda ki mura- mu- muzarekera iyo ngiyo gusa cyangwa hari icyo mugiye kubikoraho byaba kubigeza ku nzego z'ubutegetsi byaba kuhava wenda mukaba mwajya ahandi ntabwo abantu bazakomeza bapfe gutyo se
Oh, dutegereje dutegeye ku bayobozi bacu twa- ba- icyo twatuye ibibazo byacu kugira ngo bazatuvuganire Mm.
kugira ngo turebe ko hari icyahinduka naho ku bijyanye n'izo mpfu ahubwo no gushingura uyu munsi turi gushingura ahubwo
Eh, nimukomere mwihangane iby'isi niko bimeze twizere ko imana iri bubakomeze kandi ubwo bugizi bwa nabi buka- bugahosha ariko nabashishikariza kubibwira inzego zibishinzwe mugasohoka mu bwoba
yego yego murakoze ye mwihangane
yego yego
ku murongo wa telefone dufite eric na jani duhere kuri eric eric ikaze mu kiganiro muri sanga
amahoro cyane yego turi amahoro nawe urahamagara uri hereke
jewe ndi i bubanza peresidema ahantu bita muciya ni muri komine bubanza nyine amakuru yo mu bubanza
amakuru dufise eh, eh, hirya y'ejo twarabonye itangazo rivuye muri komisiyo ijejwe ibya rekritema ego
rekritema y'iki y'abasirikare se rekritema y'abigisha muri poste fondamentale na fondamentale Mhm.
Eh, rero jewe ikintu nashaka kwivuga ko nuko kenshi ino i- no mu Burundi habaye amaropuritema usanga badakurikiza amategeko canke ngo barebe ansiyenete ni ukuvuga ikiringo umuntu amaze mu bushomeri
ubishingira ku kivuga ko badakurikiza amategeko
Ah, ni ukuvuga jewe maze imyaka itanu nshomereye kandi ndi umu- ndi umuansenya benevole kuri ecofo musezero nyene muciye
kuri wowe Ariko- wumva ko akazi gakwiriye gutangwa bahereye ku muntu umaze igihe kinini atagafite cyangwa gakwiriye gutangwa hakurikije ubu- ububasha n'ubushobozi bw'umuntu
E, ah, kuri ah, habereye ububasha n'ubushobozi bw'umuntu ariko ikindi nacyo ciyongera ko nuko boca baraba imyaka iheze umuntu adafite akazi
mbega ubu umuntu arebye abantu badafite akazi bakubanjirije
ego akabanza kubaha akazi wowe nti- ntiwashavura uramutse watsinze
Eh, oh, abahaye akazi barambanjirije Eh,
oya jesi noshavura icyo rero nicyo mbere twifuza niwo muco twifuza ko wobaho ino mu burundi tuka- tukagenda uko uko akazi gatangwa tukagenda tukaronka sero y'abantu bagiye babanza mu guheza amashuri
ubwo rero urasaba leta y'u Burundi ko yavugurura amategeko yo gutanga akazi
jefe nshaka kuvuguruza ama- amategeko ya leta sindabyifuza namba mugabo je icyo nariko ndasaba ni uko mm, bo- boreba Eh, jewe no guha akarorero hariho umuntu sindinze kumuvuga eh, yahejeje muri demire kenze jenda umudesisi ahejeje muri demire kenze nawe ne yari umudesisi mugabo wewe yahitiye aronka akazi tuba hamwe ku gatumba none se niba Yagiye yarakoze aronka akazi.
niba mwarakoze ikizamini akagutsinda ubwo urumva warenganya abatanze akazi oya na na nta kizami icyo gihe ca- kigeze gikorwa ahubwo Mm.
mbere byaratuyobeye n'ukuntu yaronse akazi
Mm.
ego
reka twizere ko ababishinzwe bazakurikirana bakumva igitekerezo cyawe bakareba niba hari icyo cyakungura mu mitangire y'akazi aho ngaho mu burundi urakoze cyane eric
yego namwe murakoze kunyakira Eh, umunsi mwiza aho ngaho mu bubanza
eh, wa twese
radiyo ijwi rya amerika twakire na jani
ya muraho cyane
ndabumva mwiriwe yego urahagana he
ndi inyarugufu muri tanzania mu ikambi y'impunzi
amakuru aho ngaho muri tanzania
asha amakuru nuvuga ni si meza cyane rwose kuko inyuma y'aho leta y'u burundi na leta ya tanzania bagiye hamwe bagaso kavuga yuko dukwiye guhunguka bamwe bakavuga ati ni ku nguvu cyane rwose turabona yuko ubwoba mu mpunzi zimwe zimwe bwabaye bwinshi cyane rwose
none ubwo murabigenza mute ko musa nk'abakubiwe hagati murahaguma cyangwa mufite izindi gahunda
ni ukuvuga leta y'uburundi na leta ya tanzania hari ikintu kimwe novuga barihenze ko cyane rwose tuza guhunga nta n'umwe muri izi leta yavuze iti we naka nuhunge mwese yahunze bivanye n'umutekano muke wiwe nico gituma niyo haba hageze guhunguka baba bakwiye kutwumviriza baku- bakumviriza ivyiyumviro vy'umwe umwe kuko bamwe bamwe bavuga bati ntiharagera ko duhunguka ivyatumye duhunga biracari mu burundi turacabona ko umenga ntiharaba neza umwanya wacu ntiharagera ko duhunguka ariko tugaca tubona ukuntu leta ya tanzania fatikanije na leta y'u Burundi bariko barashaka kuduhungura ku nguvu aha murumva muri ya mategeko agenga impunzi yuko turiko turahohoterwa cane gose rimwe na rimwe tugaca dusaba tuvuga duti nimba leta ya tanzania yoba yananiwe no kudutunga barabe barabe kweri nk'ibindi bihugu byaba bishaka kwakira impunzi batwakire kuko bamwe bamwe ntiharagira ko bahunguka cyatumye bahunga nikirahera mu burundi ariko yamara sinzi aho ku ijwi rya amerika nka baserukira eh, hcr n'icyo baba barashikirije kugira mu kitubwire kuko ni amakuru twe dukunda kuronka na- nashikirije no muri iyo minsi y'uko mworaba nko ku ijwi rya amerika ukuntu natwe ngaha mu makambi amakuru yoza aratugeraho cyangwa tukaza turabahereza amakuru kuko amakuru aba mu ikambi y'impunzi ni menshi cyane rwose ariko sinzi namwe ku ijwi rya amerika ingene muriko murabikora aho ngaho tuhafite umunyamakuru ubitugezaho uko bwije n'uko bukeye ajya akunda kujya indota cyangwa mutenderi eh, akatubwira amakuru yanyu uko mumeze
ariko sinzi yuko umumenyeshamakuru ko mushaka kuduha nyine muri we tukaza turamubwira tuti aha harabaye ikintu ngaha harabaye ikintu nk'akarorero nko muri iyo minsi yeze kuwa muganga ku ivuriro nta miti ya malariya twari dufise wandikiwe imiti ya malariya izi aritezinate cyo usanga bagwaye parasitamoro canke bakaguha inshinge kandi izo nshinge haragize aho zikena cyo ugasanga no kuri izi serivisi zijanye no gufungura turiko turafungurirwa nabi bariko baratwiba n'indya bakadupimira indya zidakwiye wumva nk'umuhesha amakuru arakenewe basi tugatuma tumenya ati ni nakanya umuntu akaza aramubwira ati uraza utore amakuru hama haruhande bize naho bidashoboka aha muri tanzania murabona eh, leta y'uburundi yarugaye imibara yanyu yo kuri fm tukibumva no kugira tubumve tuca kuri bya bindi bita amashotweve shotweve naho kenshi na kenshi amaradiyo dufise ntakunda kwinjiraho uburyo bwa interineti ngaha mu ikambi buratugora cyane rwose nicyo gituma nasaba nimba ari bishoboka murondere nk'iradiyo ngaha yo muri tanzania mushobora kugirana ibiganiro kugira ngo natwe tuze turaronka amakuru canke naho atari uko ah, mu makambi hariho amaradiyo ahoze asamirana murashobora naho nyene gusaba uburenganzira Ka- navuga nti naje naba narigeze kuyikorako murashobora gusaba uburenganzira mugacishaho ibiganiro vy'iwanyu kuri ino si kubaho utumva amakuru canke udafise ah, uza uravoma amakuru rimwe na rimwe usanga ari ikibazo ari ingorane cyane rwose nico gituma dusaba ijwi rya amerika mugerageze ku buryo bwose bushoboka nimba leta y'u burundi yaranse ko muca ku ma fm mukoreshe ubundi buryo namwe muba mushoboye
urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo In- eh, umunyamakuru wacu uri aho ngaho yitwa james jovin nimero ye ndaza kubwira abashinzwe ubuhanga bw'ibyuma bafate nimero yawe turaza kuvugana nyuma y'ikiganiro hanyuma eh, nyiguhereze niba ufite amakuru ujye umubwira ariko ibyo bindi umaze kuvuga byose twabikozeho yabikozeho amakuru nicyo kijyanye no gufatanya n'amaradiyo yo ku ari ku murongo wa fm aho ngaho ni igitekerezo ah, umuntu yageza ku bashinzwe iterambere rya rya radiyo n'aho igomba kugera noneho bakagisuzuma jeni urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugira umunsi mwiza
sawa na mumugire umunsi mwiza okay, radiyo ijwi ry'amerika twakire na ismael
wi ndabumva amakuru amakuru
amakuru ni meza y'umunyamakuru Eh, urahagana he ismael
yewe uwo neza na neza ndi kigali mu rwanda Eh, amakuru y'umurwa mukuru w'u rwanda
ni amahoro turashimutse nuko nuko Icyo- hanyuma nagira ngo nkubaze Mm.
nagira ngo nkubaze gato kuri iki kibazo cy'impunzi ziri muri tanzaniya Mm.
numvishe ko leta ya tanzaniya yumvikanye na leta y'uburundi ko bagiye kuzitahukana Mm.
ku nguvu abishaka n'abatabishaka hanyuma noneho umuntu agira ngo nkubaze wenda umwe muco wo gato simbisobanukiwe niba leta ishobora gufata ingamba zo kuvuga ati tugiye gutahukana impunzi ku nguvu cyangwa se sinzi ubwo izo mpunzi uburenganzira ziba zifite nagira ngo mumfashe mumbwire hanyuma ikindi gira kabiri mbere najyaga numva leta zunze ubumwe za amerika zifata ingingo zigakunda ariko ubona wagira ngo sinzi sinzi niba hari izindi mbogamizi ziba zihari kuko ubu henshi usanga abantu benshi barimo bararengana nta muntu umwe bavugira ahari nta muntu abatabara ahari ubwo rero nkumva nk'izo mpunzi zitahukana ku nguvu abishaka n'abatabishaka kumva neza na neza byanze bikunze ko harimo abazagira ibibazo bitandukanye
Mm.
yego none wa- wa- wabazaga jewe se u- uko mbibona icyo nagufasha ku- kubigusobanurira
Eh, wenda navuga ati wowe wenda ushobora ku hari icyo bize mu mategeko niba bishobora gukunda oya jewe jewe icyo nagufasha ni ugutangara nta kindi
yego ubwo nabo ntibatangare kimwe na twese mva nta kundi ibyo nagufasha ni twabigeraho.
ugutangara kuko ah, impunzi mu ubwo uburyo jye mbyumva impunzi aba ari impunzi kandi iba yahunze ikibazo
Hama akabazo akabazo gato Mm.
none se ubu haseri cyangwa se oni yabakiriye nta bushobozi ifite bwo kubarinda cyangwa ngo bacungire umutekano cyangwa se ngo ibakorere indi serivisi iyo ari yo yose ikibazo gihari ismail urimo uravugana n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika ntabwo uvugana n'umukozi wa hcr ibyo bintu nta kintu na kimwe nshobora kubikubwira kuko Okay, simbizi
okay, okay.
yiba byari Ubwo rero- iba nari ndiyo cyangwa se ndi mu bafata ibyo byemezo nakabaye ngira icyo ngusubiza ariko icyo mbona ni uko mbona babikoze nk'uko nawe ubibona hanyuma nkabibabaza bansubiza bakansubiza ni uko nguko nicyo umunyamakuru akora naho ibintu bijyanye n'inze- ibyemezo by'inzego zaba iza hcr zaba iza leta ya tanzania zaba iz'uburundi ngewe ntabwo namenya impamvu babikora cyangwa se ngo mbe nagira icyo mbisubizaho nk'umuntu ubizi bwana Reka ismail ndakwisabira akantu kamwe rero Mm.
umfashe uzadutumireho umuntu wo muri haseri tumubaze n'icyo kibazo twumve niba hari icyo bakora kugira ngo bakingire izo mpunzi zitagira ikibazo cyangwa se niba bidashoboka ko bazikingira kuko nk'uko byavuze zigatahukanwa ku ngufu icyo ndakikwemereye
murakoze cyane imana ibahe umugisha nawe inkuru umugisha umugisha kandi umunsuhurize Eh, toma ndamubwira niba atarimo kukumva ashobora kubaha aho yibereye muri wikendi aguteze amatwi mubansuhurize bose murakoze imana ibahe umugisha yego twese twese
Sawa, sawa. murakoze okay. radiyo ijwi rya amerika twakire na rukundo
yes muraho cyane rukundo
turaho neza turashima uwiteka Eh, muragana hehe rukundo
ndi nairobi mu gihugu cya kenya Eh, amakuru i nairobi
twe turashima imana
mu kanya aho ngaho nari ndimo mvugana n'umuntu ambwira yuko hari umwana w'umukobwa mu mpunzi z'abanyamurange zahahungiye bishe
ayo makuru nasi ntabwo ndayamenya kuri uyu munsi ariko nyine ikibazo cyo kwicwa ku mpunzi icyo kirasanzwe biraba cyane rimwe na rimwe kandi bigatera ubwoba abantu barizi inaha cyane
biterwa n'iki
ya ntitumenye impamvu izo ari zo rimwe na rimwe usanga abantu bafitanye ibibazo bikagenda biba bityo ugasanga umuntu wafashwe arishwe kandi bikagira ikibazo iyo umuntu afu- apfiriye hano ari impunzi yaravuye mu kindi gihugu cy'amahanga ibyo biteza umutekano muke kandi bigatuma abantu bavuye mu bihugu by'amahanga bagira ubwoba cyane kuko ba- abantu bino baca batangura kuvuga ngo ba bantu batanguye gutwikira abantu cyangwa batanguye kwicana hagati yabo bigaca ari bizana amahoro makeya mu bantu bahungiye ino cyangwa abasanzwe ari abavuka ino muri iki gihugu Mm, nuko rero igitekerezo cyawe washakaga kugeza ku ijwi ry'amerika ni ikihe
Eh, igitekerezo cyanjye nashaka kujya ku ijwi rya amerika nashaka gusaba mwe abanyamakuru mudufashe gutabariza abarundi kuko nabonye hari amakuru avuga ko eh, umushikiranganji w'amagara y'abantu yafashe ingingo ko ubu batazongera kuza barapima abantu bose barwaye umugera wa sida ku bushake bwabo keretse ngo ufite ibimenyetso byerekana uwo mugera wa sida ngo kubera ko ngo ibikoresho ngo birabyiyunze ngo ntiboronka noneho amahera yo kubigura ngo kubera ko ngo leta yacu isigara ikenye hanyuma icyo kintu byo nabonye gikomeye cyane kuko niba bimeze bityo leta yahebye abanyagihugu kandi ari ryo tunga rikuru igihugu kiba gifite navuga ngo rero mwadufasha gushikana akamo kure kugira ngo amakungu atwunze hama ashobore gutabariza abarundi kuko urumva baba bageze ahantu hakomeye cyane aho amagara yabo adashobora kwitabwaho amafaranga leta ishyira mu bindi bikorwa eh, byo gukora mu gihugu iyo yagabanya ariko ikayashyira muri icyo gikorwa cyo kwitaho amagara y'abantu kuko urabona n'ubu hamaze igihe kinini abantu bavuga cyane batakamba ko mituweli itakibitaho itabaha imiti bakeneye nk'uko bisanzwe numva mu rushyirizaho gusemerera natwe abanyagihugu mukaduha ijambo tugasemerera kugira ngo bigere kure hanyuma amakunga twumve hama agire icyo afashije iyo leta niba atari amafaranga ifite yemere guca bugufi tuvuge ko nta mafaranga ahari hanyuma amakungu adufashe amagara yacu abasha kwitabwaho murakoze icyo nicyo kibazo nari mfite urakoze cyane ijambo ryo twari guhaye no gusemerera ngira ngo nibyo umaze gukora eh, tuzajya dufungura imirongo hanyuma tubahe ijambo mushyikirize ibitekerezo byanyu ugire umunsi mwiza rukundo
urakoze cyane kandi abantu bose banyumva bagira umunsi mwiza ku ijwi rya amerika mu burundi n'aho bahereye hose ku isi yego Eh, ku murongo wa telefoni twakire na asiteri asiteri yelo amahoro amahoro
mahoro neza mwiriwe neza yego turaho namwe mwirira ngo amahoro
oh ni amahoro aho mperereye kabisa dushimira imana akavura kaguha imana yahezagiye aho uherereye ni hehe
ni mu gihugu cya kongo muri uvira aha amakuru yo muri uvira
amakuru yo muri uvira ni meza akavura kaguye ikirere gisa neza gisa ntiworaba biraryoshye nuko nuko nuko rero uhamagaye ushaka kugira igitekerezo tugezaho
bo ni ibintu ndiko ndiko mbona kandi numva nanjye ngatangara mu bandi nicyo ashaka kuvuga ko ku kijyanye n'ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Mm.
ubundi bwo ngira bisanzwe bizwi amahanga n'isi irabizi ko umuntu ashobora kwipimisha sida ku bugombe bwiwe kugira amenye uko amagara yifashe yego
ariko nkibaza nkibaza mbega leta yananiwe kwitaho abayo n'amafaranga yaheze mu kiga cya leta canke bahamagariye abantu kwiba ko umwe umwe wese nico kibazo sinzi nimba byokunda ko mutondera umushikiranganji wenyene bitwishura
tuzagerageza kumushaka ariko sinzi ko azatuvugisha kubera yuko leta y'u Burundi ntabwo yemera kuvugana n'ijwi rya amerika nta nubwo bemera ko eh, dutara ngo dutangaze amakuru yo mu burundi ni ikibazo rero kuko ibyo bibazo twakabaye tubibaza ariko bishobora kutugora kubibonera inyishyu nk'uko mubyita ibyo ari byo byose ntabwo bizatubuza kugerageza hagize icyo tubona dukorera hanze mwahita mubyumva yuko twamubajije
muzamukoze ikindi ni- ni ku ishyirahamwe rikora inzoga barudi Mm.
mw'iyi minsi hari ihindagurika ridasanzwe ku kinyobwa cyabo cya pirimusi
Mm, byagenze bite
bo batangaza yuko in- inzoga yabo bayihinduye ariko uko iza ihindutse bazanye iyindi iza ifise akanovera gatandukanye
Mm. ubwo abankwikiyeri ba- ba- umunsi rero iyo baheruka gushyira abona batubwira ko yahindutse itandukanye n'izindi kandi rwose bo dushaka kumenya ko burarudika ikora inzoga ziboreza ikora ibintu bisosa gusa uyu munsi y'ubu irasosa irasosa biteye ubwoba rwose rwose none none aho ngaho abanywi b'ikeri mufite ikibazo yuko munywa ntimuborerwe
Eh, eh, ibyo ibyo ni byo bibazo dufise mbegaho nimba bagize ntidushaka kumenya ko atangaruka bizodutera ku magara yacu ko twumva umenga yo biri mu isukari kandi ya mbere ikibazo ari mu isukari asiteri birumvikana ubwo tu- tuzagerageza nibidukundira kuvugana nabo tu- icyo kibazo tuzakibabariza cyangwa se n'ubu bashobora kuba bakumva bakaba bagusubiza mu bundi buryo urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze murakoze ye ku murongo wa telefoni dufite na daniel
yego ndabumva cyane amakuru daniel urahagana he
amakuru ni meza ndi nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa nkomero nk'ibisanzwe ni mu burengerazuba bw'u rwanda Eh, amakuru y'inyamasheke se
Eka, amakuru y'inaha i nyamasheke ibintu bimeze neza ni ukuri rwose iyi weekend yagenzena neza twabonye imvura ubu ngubu abantu imbuto bari kujya gutera kubera ko imvura yaguye akavura karaguye ibintu ni byiza nu- ni uburyohe muri make imana ishimwe cyane ngaho rero zana icyo gitekerezo tereka hano
Eh, igitekerezo washakaga kutugezaho
igitekerezo n- n- nta gitekerezo ni ugushima radiyo Nta- yacu vowa ni ni uko ni ukuri uko rwose muri aba mbere mu ku- mu ku- mu kudu- mu kudufurahisha twebwe abakunzi banyu ni ukuri muraturyohereza ibiganiro byanyu ni ubwenge ibiganiro byanyu tubimenyeramo byinshi ibiganiro byanyu biratwigisha kandi biratwubaka mu by'ukuri ijwi rya amerika turabakunda cyane urakoze cyane daniel natwe abanywanyi bacu aho muri hirya no hino turabakunda kandi tukabubahira ko mudutega amatwi mudahari ntawe twaba tubwira ugire umunsi mwiza
yego murakoze namwe umunsi mwiza Eh, mukomere kandi aho ngaho inyamasheke
yego yego
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twakire na sani
murakoze murakoze amakuru amakuru
amakuru ni meza Eh, murahagana he
turi rusizi Eh, i rusizi ndahabona eh, eh, isam- burengerazuba bw'u sambaza Eh.
ziraboneka ze
isambara zirahari ibintu birahari byose nta kibazo kabisa Mm.
Mm.
imana ishimwe tereka aho nga- hano rero icyo gitekerezo tuzaniye
ibitekerezo nayo mfite Mm.
by'ukuri hano ni- ni icyifuzo nari mfite muri make Mm.
irusizi ntabwo tubasha kumva vewa sinzi icyo mwadufasha kugira ngo tubashe gukurikirana ibiganiro byanyu neza Eh, ntabwo mutwumva no kuri kuri shoti wevu se ntabwo mutwumva
reka da tureka kuri interineti yenda niho byakunda gusa kandi ntabwo abantu bose bayikoresha
Eh, none se kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ntabwo muyifata
imirongo iba ihari ariko ntabwo iba yumvikana neza haba hazamo ibintu byo gusangira cyane nibyo
Mm,
ubwo ibyo tuzabigeza ku bashinzwe ubuhanga bw'ibyuma batumenyere neza uko irusizi bigenda kuko ahandi turumvikana ku buryo bunoze aho ngaho mu rwanda hose hari n'indi mirongo dukoreraho ya radiyo inshuti ya bose naho tunyuraho ibiganiro byacu by'amakuru ubwo turaza kukubariza icyo kibazo uko kimeze mu bukomere cyane ariko uwo mutatwumva kuri fm ushobora no kutwumva kuri shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri
mwakoze tuba twabashimiye umwanya muba mwaduhaye kuri ku mbuga ducisha ibitekerezo byanyu kabisa urakoze cyane ugire umunsi mwiza
namwe
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri sanga turagenda tury'isataburenge impera zacyo ariko tubanze twakire na david ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze murakoze
ye urahagana he david
ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka rwamagana mu murenge wa gahengeri Eh, amakuru y'aho ngaho mu gahengeri
Eh, amakuru muri gahengeri ni umuganda nyine bibaza umuganda abaturage twakoze umuganda imihanda ijya muri karitsiye urumva ibindi ne- ni ibisanzwe ibindi na siporo ubundi nimugoroba ubu ngubu ni siporo tuba turi naho ujya inzige ntabwo mwawukozeho se
aya twakoze imihanda ijya mu midugudu mu baturage mo hagati Eh, yego ibitoki se biraboneka aho ngaho mu cyahoze ari gicumbi
eh ibitoki biraboneka sibyo kwa biteye indwara yitwa kiberanya nyine naho ibitoki biraboneka Ki- eh, kirabiranya eh, sinari nzi ko ya- ibyayo byarangiye se yaragarutse
eh kirabiranyira hari cyane ntabwo byigeze birangira Mhm.
yego nuko rero igitekerezo warushatse kugeza ku banywanyi b'ijwi ry'amerika
igitekerezo rero ikintu cya mbere nashaka gushimira ijwi rya amerika ko muha abaturage bakavuga ibi- ibi- ibi- mukabaha ubwisanzure yego ye Ni- n'umwanya mubagenera nyine ibyo bintu birashimishije ikintu cya mbere ni ugushimira kandi ku buryo mutagora abantu mukabahamagara wenda ngo bibagore kubahamagara mwebwe mukabihamagarira Mm, ubwisanzure bwo muba mubusanganywe icyo tubaha ni umurongo gusa wo kuvugiraho naho ubundi ubwisanzure ni umuntu arabu- ara- arabu- abuhabwa n'imana avutse
yego ibyo nibyo ariko ikindi nanone abanyamakuru b'ijwi rya amerika baracyari bakeya mu rwanda ubona ko inkuru bakora bakora ku nkuru nini cyane inkuru zijya mu baturage cyane ntabwo zijyamo cyane kabi- nabyo birabona ko bikiri ikibazo ugize uti aho ngaho ntibahagera
eh ntabwo bahagera ubona ari inkuru nini bakora naho inkuru zo mu baturage hagati ntabwo bazigeramo reka noneho tuguhe umwanya utubwire inkuru wumva nk'ikintu wumva ari inkuru rwose aho ngaho mu baturage udu- udu- uduhagararire muri kano kanya ubu ngubu ugiye kuba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu minota nk'ibiri iri imbere
eh mu minota nk'ibiri iri imbere tubwire iyo nkuru eh, eh inkuru wenda nubwo nunguwe mm, ntabwo nari nayiteguye neza ariko ikintu cya mbere cy'umwina aha ngaha ngo muri gahengeri ikintu cya mbere ikibazo abaturage abaturage bose ishinga ikibazo cy'amazi nta mazi ahari urumva ko abanyamakuru baje bakatuvuganira bakegera abayobozi ba guverineri ku rwego rw'intara ba meya urumva ko twebwe ntabwo tuba tubabona gakeya Umunye- byibura umunyamakuru n'ijisho rya rubanda hari ibintu byinshi yatubariza kandi byaba ari byiza ikibazo cy'amazi cyo ni icya mbere mm. ukaba rero uvuga uti haramutse habonetse uburyo bwo ku- kubaza none se mwe- mubaza abayobozi eh, buriya bintu kugira ngo bijye mu makuru biba bifite hari ubwo mwari mwabaza abayobozi ngo mubabaze iki- mubabwire icyo kibazo cy'amazi Era, buri manda y'abadepite igiye kujya bivuga ko ikibazo cy'amazi zaza cyararangiye ariko uko uko umwe uko manda irangiye abandi baza bavuga ko bazaza bagikemura biguma ari ari ikibazo ntabwo kijya gikemuka kabisa
abanza nigeze kumva bavuga ngo hari amabati eh, baciyeho umugani none ayo mazi ntagiye kuzaba nk'aya mabati
neza niko bimeze hari ahubwo ni ukuzabwira ariko bagira usakaza agakora inkuru inangaha kabisa
sawa sawa sa urakoze cyane ugire umunsi mwiza baba barakoze n'abakurikije ijwi rya amerika bagira umunsi mwiza Eh, n'aho ngaho tuboneraho dusuhuze abantu bose bahoza gahengeri n'inzige ku gasantere hose bakomeze bagire umunsi mwiza bi- bumva ijwi ry'amerika urakoze cyane
baba murakoze murakoze
twakire na emmanuel emmanuel uraho cyane
yego ndakumeye Eh, urahagana he emmanuel
ndi gudi
Eh, amakuru y'ingozi
amakuru ni meza cyane turashima Eh. nuko rero igitekerezo
yego urumva kuvuga
You have 140.
Emmanuel Emmanuel ntabwo tukimufite ku murongo reka dusubire ku ndirimbo zacu twumve abanogera y'umuhanzi Gihanzi radiyo ijwi ry'amerika iyo ni indirimbo abanogera y'umuhanzi gihanze muhanzi w'umunyarwanda ku murongo wa telefone dufite na jean pierre ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane ye igitekerezo urahagana ariko jean pierre Eh, ndi hano mu murenge wa fumbwe aka- mu- uri rwamagana mu kagari ka nyamirama Mm.
ubu ngubu rero ke mbanje gushima cyane ijwi rya amerika ku biganiro byiza itugezaho yego yego ibiganiro byose rwose ni ibiganiro bitwubaka cyane hari ikiganiro nakurikiye mu kanya kivuga uburyo abana b'abakobwa bakomba- bagomba kugira isuku ku mashuri bakoresheje biriya bikoresho byabo by'isuku byabugenewe igihe bagiye mu mihango byanejeje kuko nasanze ko ababyeyi natwe hari uruhare runini tugomba kugiramo bituma rero noneho ubwo ngubwo numva ko ijwi rya amerika koko mwamufashe uruhare runini mu mpande zose ari uguhuza abana n'ababyeyi ari ukutubwira amakuru yo hirya no hino tuba tutabashije kugera bigatuma rero mu- mubagaho ubwo muragenda mugahuza abantu bo hirya no hino ibyo ngibyo mukwiye kubishimirwa cyane urakoze cyane jean pierre natwe turabashimye Eh, murakoze cyane ye hari ikindi Naho ubundi- gitekerezo ikindi gitekerezo gusa ni uko abantu bose bumva ijwi rya amerika Mm.
iyo batanze ibitekerezo bituma abantu babasha kwiyubaka gusa hano natwe mu murenge wafumbwe ikibazo cy'amazi burya muri rwamagana ni ki- ni kinini Mm.
ariko turashimira ubuyobozi ko nabonye butangiye gushyiramo imbaraga kuko twabonye ko batangiye kugenda hari imiyoboro barimo kugenda bubaka ubwo byanga birama nk'ubijerekani y'amazi iragura amafaranga magana abiri n'ahangaha aho bita mu mudugudu wa ntungamo Mm.
ubwo ruguru ahitwa ifumbwe ho ijerekani ikagera kuri magana atatu Mm.
bayikuye kuri muhazi kandi nayo si amazi meza ye ariko ubwo umurenge nabonye n'akarere bifatanyije biri mu mihigo kuzatugezaho amazi meza urumva nabyo ni ibyo kwishimira hari mu minsi mike natwe tuzaba twabonye amazi meza nibyo tubifuriza ye kandi tukaba tunabashimira umurenge wacu twabonye barimo kutwegereza san- mm, poste de sante hariya rwose ahantu hafi ku buryo abaturage batazajya bakora urugendo rurerure urumva ko ibyo ari ibyo kwishimirwa nabyo uburyo muba mwaduhuje na bagenzi bacu rero turababashimiye cyane mukomereza aho ngaho
ye urakoze cyane jean pierre ugire umunsi mwiza aho ngaho i rwamagana yego yego namwe murakoze ijwi rya amerika ndagira ngo nsabe imbabazi kwizera wari uri ku murongo wa telefoni ntidushoboye kumwakira kubera ko isaha ziratugendanye tugiye gusa n'abasubikira ahangaha ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi mbashimire mwe mwese mwateze amatwi ikiganiro mwe mwese mwaduhaye ibitekerezo nshimire na injiniya Chang hamwe na fasil gabehu wari ku bugenzuzi bwa porogaramu njye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndabasezera ariko ndi bugaruke mu kanya gatoya reka mbasigire mate masha ujeku muri ako karirimbo gashyashya akomeze kubamara irungu
umbaga umbaga mungwasaje mu